Dirree Demokiraasii. Yaadigee fi paartileen mormituu siyaasaa Itoophiyaa jiran eegi akka waliin hojjechuu danda'an irratti karoora baafannaa, ajanda qabaannaa, mari'annaa, egeree waan itti hojjechuu dandeenyu waliin hojjannaa jedhanii walitti dhufuu jalqabanii amma tutturuutti jiran. Jimaata kanallee marii marsaa sadeessootti walitti dhufan. Tan cuuf keessatti akka mariin egerii waliin hojjechuuf deeman itti deemuu danda'u irratti mari'atan. Mariin baanaan tan irratti yaadi paartii Medirek maali? Tan irratti namoonni koree olaantuu Koongireesii Federaalistii Oromoo keessa obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee bilbilaan dubbise gara isaan deebise.
Obbo Xurunee paartii keessan dabalatee paartiileen mormitootaa paartii mootummaa wajjin marii geggeessuudhaaf deemsi jalqabamee ture kunis waamicha paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu ihaadeg dhiyeesseen ture yeroo sana kan adda baatanii moodaalitii mariin kun itti geggeeffamuu eenyutu marii sana hoogganaa. taajjabdoonni eenyu eenyufaatu irratti argama ka jedhu irratti yaada akka dhiyeessitan gaafatameeti amma sadarkaa maaliirra jirtu.
Egaa moodaalitii sana qopheessinee gama keenyaan akka madirakitti itti dhiyeessinee turre guyyaa gaafa guraandhala saddeetii moodaalitiin paartilee mormituu hundumtuu dhiyeessan dubbifamee paartileen tokko tokko kana kanatu keessaa nu duraa hafa waan jedhanii fi. walga'ii saattaanu jechuun guraandhala kudha torbaatti beellamamee moodaaliitii sana kanaafis itti dabalamee kan haala malee itti galees irraa hirrifamee akka sirreeffamee dhiyaatuu fi gaafa sana akka irratti dubbannu waliigallee gargar baane.
Yeroo sanatti akka gabaasaa achi arganneetti yeroo sanatti koreen dhimma kana qindeessuus ihaadee otoo hin taane ka paartiilee irraa filatamu akka ta'u namoota filattanii turtan natti fakkaata.
gama keenyaan maqaa namootaa mari'achiiftuu yookaan immoo amaariffaan addaraadaarii jennee filannee turre miidiyeeters obzervers warra taajjabdootas jennee filannee turre yeroo sana keessa gama keenyaan jaraa hin dubbifamne warri kaansa akkuma kana dhiyeeffatanii akka turetti eegaa turre namoota paartilee hundumaa keessaa qooda hin fudhanne giddu galeessummaadhaan hoogganuu danda'u jennee uummati keenyas kan irratti amantaa qabu nuyis kan irratti amantaa qabnu gama keenyaan dhiyeessineerra warri kaanis egaa paartiin aangoorra jirus dhiyeeffatee kanarratti walga'ii saayittaanu keessatti irratti mari'annee waliigallee iddoo isaanii qabatanii walga'ii saayittaanu hoogganu jenneetu eegaa jirra kana qofatu hin ta'ini waajjira bakka itti mariin geggeeffamullee. Waajjiraalee adda waayeetu hin ta'ini waajjiraalee giddugaleessatti niwutiraalii ta'anii keessatti fayyadamuu dandeenyu keessatti akka ta'u filannee yaada dhiyeessinee jirra yaada sanarratti wanti dubbatame hin jiru ammallee kanafaa eegaa jirran karaa keenyaan.
Yaada sanarratti hagammaatti wanni dubbatame hin jiru jechuun keessan yaada moodaalitii gama keessanii dhiyaate irratti waa'ee eenyutu marii kana hoogganaa eenyutu marii kana irratti argamaa yaada isin dhiyeessisan sanarratti jechuu keessanii.
eeyyee isa gaa fudhataniiru moo hin fudhanne jedhanii amma yoonaatti kan isaan nu ibsan hin jiru itti dabalatees haal duree tokko tokko illee paartiin aangoorra jira jedhu kun deebii kennuutu irra jira kana qofatu hin ta'in waa hedduudha.
Haal duree jechuu keessanii maal maal fa'i?
Haal duree miti walamantaan akka gidduu keenyatti uumamu walamantaan gidduu keenyatti akka gabbatu marii sana biyyuu geggeessuudhaaf. Tokkoffaa namooti keenya warri hidhaa jiran hooggantooti keenya namooti keenya lammileen keenya warri hidhaa jiraman akka nu hiikaman. Dabalatee immoo labsiin yeroo muddisiisaa kun akka nu ka'u fakkeenyaaf paartiin aangoorra jiru haaromfama gadi fageenyaan jedhee miseensotaatii fi uummata wajjin mari'ataa jira. Nus sagantaa keenya karoora keenya kaayyoo keenya. miseensota keenyaa fi uummatatti dhiyeessinee akka mari'achuu dandeenyu labsiin yeroo muddisiisaa kun akka nurraa ka'u gaafannee turre amma yoonaatti gaa wanti deebi'e hin jiru.
Garuu beellamaan adda baatammoo akkami yoomi kan deebii kan argattan?
Beellamaan addaan baane gara fuulduraattis egaa kanuma eegaa jirra jenneeti hanga yoonaatti waan dubbanne keessatti kan amma kana nama gammachiisa jennee yaannu hin jiru.
Maaliif obbo Xurune qabxii isaa kallattiin natti himuu dandeessu?
Eeyyee sirriitti ibsuu nan danda'an maaliif gidduu keenyatti walamantaan akka uumamu wajjiniin haasa'uu akka dandeenyu namoota isinii wajjiniin haasa'uu danda'an hooggantooti keenya hiikamanii bakka kanatti argamuutu irra jiraan hoogganuutu irra jiraan bakka hooggantooti kun hin jirretti maree akkanaa yookaan immoo diriirii akkanaa geggeessinee fiixaan ba'a jenneetu amanaa hin jirruni. Lammaffaa immoo namoota bakka adda addaatti ari'anii hidhanii ajjeesanii reebanii bakka jirutti labsiin yeroo hatattamaa kun utuu nama dirqisiisaa jiru ummata keenya mari'annee kaayyoo keenya itti ibsuu bakka hin dandeenyetti dhugaan dubbachuudhaa fi wal amantaadhaan marii kana geggeessuun nutti mul'ataa hin jiru. Amma yoonaatti paartiin aangoorra jiru adda waa'iin deebii quubsaa nuuf hin kennine. Wanti gammachiisu hin jiru duwwaa utuu hin ta'ini gara fuulduraattis kan abdachiisu jira moo hin jiru kan jedhu gaaffii guddaa of gaafataa jirra.
Yaada manatti himtan kana paartii mootummaa harkaa qabu ihaadegitti dhiyeessitaniittu jedhee yaada. Yeroo yaada keessan kana dhiyeessitan fakkeenyaaf waa'ee hiikamuu hogganoota keessanii waa'ee labsiin yeroo hatattamaa kaasamuu waa'ee paartiin keessan uummata wajjin wal argee marii geggeessu yeroo kaastan maal siniin jedhan deebiin sinii kenname maali?
Piroofeesar Bayyanee Pheexroos walitti qabaan madraka irra deddeebi'anii waan kana kaasanii gaafataniiru. Gidduu keenyatti walamantaan rakkoo biyya keenyaa hiikuudhaa fi walamantaan uumamuutu irra jira. Ummati keenya bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Miseensoti paartii keenyaa bilisummaadhaan sosocho'uutu irra jira. Tarkaanfii kanaa nuuf fudhachuutu isinirra jira jedhanii lama sadii irra deebi'anii gaafataniiru. warra addawaawii keessaa kan achitti argaman keessaa addawaayiin waan kana irratti dubbataa jira gara fuulduraatti deebii kennuudhaaf yaala jedhaniitu irra darban malee isaan biraa kan arganne hin jiru amma yoonaatti.
Gama biraatiin kan isin gaafa dhobbu xurune yaada dhiyeessitanii jirtu waa'ee moodaalitii yookaan sirna mariin sun itti geggeeffamu eenyutu hoogganuu qabaa eenyutu irratti argamuu qaba kan jedhu waa'ee iddoo marii dabalatee akka manaan jettan dubbattanii jirtu. Kana paartiileen mormitootaa hedduutu jira. Yaadi paartiilee mormitootaa maraa adda addummaa qabamoo wal fakkaataadha kanarratti. Fakkeenyaaf madirakii ala kanneen jiran ni jiru paartiileen kan biroon.
Adda addummaatu baay'ata yookaan guddata wal fakkaataa ta'uurra. Paartiileen mormituu tokko tokko ajandamaa dhiyaatee irratti dubbatamaa jiru kana iyyuu gadi fageenyaan hubatanii waan gaaffii dhiyeessaa jiran. nutti hin fokkaatu yeroo haasa'anii jedhanu waggaa kudhan darbe keessatti foramii tokko uumanii isa paartii aangoorra jiru wajjin dubbataa turan sanafaa nuu kaasu ummata irratti udumuudhaaf yaalu itti uddeeluudhaaf yaadu kana kana hubanne nuyi paartileen adda addaa kan madirakiin yaada wal fakkaatu kaasan illee jiru cimminnisaa garaa garaa haa ta'u malee cimminnisaa immoo kan ka'uu danda'u rakkoo ummata keenya irratti ka'e warri kanaa hin dhukkubsanne jiru warri dhimma hin qabne jiru jenneetu ilaalla yaadi garaa garaa namoota siyaasaa adda addaa hordofan jiraachuu akka danda'anitti kan wal fakkaatus jira kan garaagarummaa qabanus jiru.
Kana yeroo mariidhaan walitti dhuftan walitti fiddanii ilaaltanii cuunfitanii keessaa baastu moo attamitti yaada keessan walitti fiddanii araarsitanii ittiin tarkaanfattu?
Egaa gama keenyaan Paartiin aangoorra jiru amma maqaansaa biyya keenya keessa ummata keenya gidduu rakkoon akka jiru dhiibbaadhaan waan dhaga'ee fi waan beekee fi gara mareetti dhiyaatuudhaaf ka'e. Kanaaf addaan calallee walitti adeemnee mari'annee rakkoo biyya kana keessa jiru hiikuudhaaf nuyi qophoofnee kaaneerra. Kanammoo yeroo jennu faayidaa ummata keenyaa dantaa ummata keenyaa dabarsinee kenninee. miti kan gochuun nurra jiru kana eenyumtuu nurraa eeguu hin qabu yaada ummata keenyaa faayidaa ummata keenyaa dantaa ummata keenyaa kabajamee akka inni hojiirra oolu barbaanna malee eenyumtuu dantaa ummata keenyaatti darbee abbaa irree ta'ee akka irra jiraatu hin barbaadu ummati keenyaa nu cina jiraa nu bira jiraa gorsa nuu kennaa jira deggarsa nuu kennaa jira. Kuni abdii keenya waan ta'eef itti adeemaa jirra jechuu barbaadeetan.
Obbo Xurune gaaffiin kabiraan paartiilee biraarraallee dhiyaataa ture sinirraallee dubbatamaa ture paartiileen kabiroon kanneen ala jiran kanneen biyya keessaa socho'aa hin jirrellee dhimma siyaasaa biyya sanaa keessa nagasha kanneen jedhan itti hirmaachuu qabuu ka jedhudha. gama madiraka ejjennoon kun jiraa?
Eeyyee ammallee ejjennoon kun cimee jira. Abbaan biyya kanaa ummatoota Itoophiyaati. Paartii madirak qofa utuu hin ta'in paartileen kan biraa jaarmiyaaleen biraa gahee biyya kana qooda biyya kana raawwachuun isaanirra jiru hedduu waan jiruufi keessattu qooda fudhachuu qaba jenneetu amanna akka madirakitti.
Kanarratti ejjennoon paartii mootummaa maali? Agammaatti waa'ee yaada wal jijjiirtan jiraa?
Hagayyoonatti ifaan ifatti yookaan immoo fuuldureedhaan kallattiidhaan yaada kan wal jijjiirre hin jiru. Akkuma jarri waamicha godhanitti paartilee gara digdamii tokkoon natti fakkaata kan irratti hirmatanii waluma faana waliin dubbataa jirra. Keessallee linnee dubbii kana gadi fageenyaan kun akkana ta'uu kun akkana hin ta'inii jennee ajandaa keenya dhiyeessanii walirratti dubbachuu hin jalqabne. Maaliif moodaaliitiin duraan dursee gaafatame amma yoonaatti deebii hin arganne wanti ni kaasee hin jiru amma yoonaatti.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa naa kennitaniif anis nan galatoomfadha.